ni radiyo ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ikigo mpuzamahanga gitanga ubumenyi mu ikoranabuhanga icdl kiravuga ko mu rwanda abakozi ba leta bafite ubushobozi bwo gukoresha mudasobwa batarenga makumyabiri ku ijana ibyo bikubiye mu bushakashatsi giheruka gushyira ahagaragara mu cyumweru gishize mu nama nyafurika abereye i kigali mu gihe biri uko abahanga baravuga ko iki kibazo cyaba cyaragize ingaruka ku musaruro w'abakozi cyane cyane mu gihe cyaguma mu rugo iri koranabuhanga ryiyambazwaga asumuta kaboye umuyobozi mukuru wa ICDR Damien O'Sullivan avuga ko icyuho cy'ubumenyi mu by'ikoranabuhanga cyatangiye kugaragara cyane ubwo isi yose yari yinjiye mu bihe byaguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 abakozi ba leta y'u rwanda makumyabiri ku ijana bonyine nibo bonyine bazi gukoresha mudasobwa uko bikwiye bigaragaza ko abarenga hafi mirongo inani batazi gukoresha iyi mudasobwa bikaba byaba intandaro yo kugabanya umusaruro bari bitezweho bwana habyarimana sitarato ni impuguke mu by'ubukungu agendeye kuri ubu bushakashatsi agaragaza ko icyo aba bakozi batanze kidahagije ukurikije ubumenyi bari bafite kuri mudasobwa niba dutegereje yuko abantu bakora bakoresheje ikoranabuhanga kandi ntaryo bazi urumva se umusaruro nyine waturuka he byanze bikunze muri ino minsi cyane cyane twakoreshaga ikoranabuhanga kubera kutava mu rugo nyine bitewe na restrictions za, za, za, zo kwirinda covid birumvikana ko byanze bikunze umusaruro waba waragabanutse ntumbaze ngo byagabanutse ku kihe kigero kubera ko nta raporo nzi bigaragaza ariko byanze bikunze urumva ko birajyana niba abantu bateganyirijwe gukora bakaba igikoresho bifashisha ari ikoranabuhanga bakaba batabizi bose urumva umusaruro wava henyine si habyarimana sitarato uvuga ko iri koranabuhanga ritatanze umusaruro uko bikwiye na porofeseri kabera karisti uyobora kaminuza y'ubukerarugendo n'ikoranabuhanga iri i kigali ni umwe mu batangije kwigisha iyi porogaramu muri kaminuza ayobora yemeza ko ubushakashatsi bwa icdr bwagaragaje ko hari ikinyuranyo hagati y'ubumenyi bwatangwaga n'ubukenewe kugira ngo umuntu abashe gukoresha ikoranabuhanga icyo kinyuranyo rero no mu bakozi ba leta cyaragaragaye cyane ku buryo hari abakozi bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu bakeneye kongererwa ubumenyi kugira ngo babashe kujyana n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga tunafashe no muri no mu mashuri makuru na za kaminuza natwe ubwacu aho byabaye ngombwa ko twigisha dukoresheje iyakure nabwo ntabwo abantu bari biteguye niyo mpamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo nka minisiteri y'uburezi na heke byemerere amashuri kuba yakwigisha akoresheje iyakure n'ubu ngubu ntabwo amashuri yose ya kaminuza arabona uburenganzira bwo kwigisha akoresheje iyakure ni amashuri make amaze kubihererwa uburenganzira kuko hariho imyiteguro ari ijyanye n'ubumenyi ari ijyanye n'ibikoresho ari ijyanye na za porogaramu nk'iyi ya ICDR kugira ngo abantu babone abashobora no kwigisha abandi uyu muyobozi avuga ko uko iminsi igenda ishira abantu bose bagomba kugana mu ikoranabuhanga bikaba bisaba n'abaturage ubwabo kumenya iryo koranabuhanga kugira ngo babashe kugendana n'ibihe urebye gukoresha irembo biragusaba gukoresha ICT urebye gusaba serivisi runaka biragusaba ibyo rero byakabaye ikintu abantu bose bumva ko ni igihe cyageze cy'uko abantu bakoresha ikoranabuhanga kandi noneho urebye n'ibi bihe bya kovide ntabwo tuzi n'imbere uko bizaba bimeze biradusaba kujya muri ubu buryo bwa digitalization ariko umuturage nawe kugira ngo abashe kubimenya nawe biramusaba kwigomwa no kumva ko ariyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ajyane n'ubuzima uko buri kugenda buhinduka mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika hari abagaragaje impungenge ko abageze mu zabukuru bikibagora gukoresha ikoranabuhanga hiyongeraho ko kubona ibikorwa remezo biborohereza gukoresha iryo koranabuhanga aho batuye nabyo bikiri ikibazo ugasanga nk'umukecuru kuza bamubwira iby'ikoranabuhanga ntabwo ari kubyumva neza hari bamwe na bamwe wazaga bakakubwira ati konegisiyo zanze wagera ku irembo bakavuga ati hano konegisiyo zanze ati uzaze ejo uzaze ejo ugasanga nyine uzaze ejo yabaye uzaze ejo mu baturage bamwe na bamwe nyine bikabadindiza bikanababera ikibazo wajyaga ku irembo ugiye nko gushaka icyangombwa runaka ugasanga ku konegisiyo zaza akabwira tegereza uko bakubwira gutegereza niko ibyo ibyo wenda gukora biri gupfa urabona ikoranabuhanga cyane cyane uriya mirongo icyenda ku ijana bayita wayaresi ariko kubera ko amawayaresi agiye aherereye ku mirenge ku bigo runaka bikomeye ntabwo hose hose arahagera minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo hamwe na kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo amahoteli n'ikoranabuhanga utb bagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kwigisha ikoranabuhanga abakozi ba leta ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ubu bufatanye bugiyeho nyuma y'ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gitanga impamyabumenyi mu by'ikoranabuhanga icdr umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ikoranabuhanga iradukunda yive ashimangira ko hari icyuho mu bijyanye no gukoresha mudasobwa na telefoni mu bakozi ba leta asobanura ko leta yashyizeho amahugurwa ku bakozi bayo azajya amara byibuze iminsi mirongo itandatu ku muntu ufite ubumenyi bw'ibanze kuri mudasobwa turifuza rero yuko abakozi ba leta by'umwihariko bagira ayo mahugurwa bagira ubwo bumenyi gushyiraho rero ko bagomba kugira seritifika ni ukugira ngo koko abaturage babone ko ari ingamba ikomeye nka leta ibyo rero bikava ku bakozi ba leta bikagera mu mashuri uyu munsi kugira ngo n'abanyeshuri bahe agaciro ikoranabuhanga leta y'u rwanda yihaye intego ko kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abanyarwanda bangana na mirongo itandatu ku ijana bazaba bazi gukoresha ikoranabuhanga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuva mu rwanda tujya mu burundi aho umubare w'abagore bitabira kubitsa cyangwa gusaba inguzanyo batarenga mirongo itatu ku ijana nk'uko bitangazwa na bamwe mu bayobora amashyirahamwe akora iyo mirimo abo barasaba inzego zitandukanye zirimo n'iza leta kongerera abategarugori ubushobozi n'ubumenyi ngo bashobore kubyaza umusaruro ayo mashyirahamwe desire hatunga imana urwo runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana rufatiye ku vyigwa rwakoze mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rusanga abakenyezi birimizi bashika mirongo itanu n'umwe ku ijana mu gihe abagabo bagera ku bice mirongo ine n'icenda ico cigwa cerekana ko abagabo baronka ingurane ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana mu gihe abakenyezi benshi mu gihugu bari ku bice birenga gato mirongo ibiri ku ijana marie louise kamikazi asanga iyo ngendo ibandanije uko igihugu kizohahombera vyinshi amenyesha ko mu gisata arongoye bagiye kwitaho cane umukenyezi mwirimizi kugira aronke nawe nyene ingurane izotuma ashobora kuziganya agashikira inyungu abo bantu bagizwe n'igice kinini c'abakenyezi ntibarajijuka ntibararonka ubwo buryo bw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira bashobore gukorana babaronse ingurane bongere banabigishe ingene boziganya nico gituma rero twagize tuti muri kino kiringo tugira isekeza turaba ingene amashirahamwe yacu yo kuziganya no kuguranana yoduza igitigiri c'abafasoni birimizi kugira ngo babigishe ingene boshobora kuziganya kubona abakenyezi b'abarundi birimizi batitabira cyane kuziganya no gusaba ingurane biva ku bintu vyinshi marie louise kamikazi aradushikiriza bikuru bikuru hariho cane cane kutamenya usanga uwo mukenyezi aho yibereye mu dukorwa twiwe ntaramenya neza yuko hariho ahantu bashobora kumufasha akisununura ahantu ashobora kuza kuziganya y'amafaranga yiwe n'abantu bashobora kumuha ingurane izomubera umutahe w'imigambi yiwe hariho ngo n'abagira ubwoba bakavuga bati aya mafaranga napfunditse ku mutwe w'igitenge n'ayanje yo ndayafise ndafise ubwoba rero kuja kuyabika ahantu ntahava nteramira ngo menye ingene yaraye akongera akagira ubwoba bwo gufata ingurane akagira ati jewe ninafata ingurane mbega hamwe ntotera imbere mu mugambi bazoca baza abantu hari n'utwo nari mfise twose hakaba rero n'abandi batinya kubera amatata ari mu rugo inyuma yo kujijura bamwe mu bakenyezi bo mu ntara indwi urwo runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bakoreyemwo bafatikanije n'ishyirahamwe care international barashima aho bagejeje igikorwa basanga uno munsi abakenyezi bakoranye bageze ku iterambere rishimishije mu ntara ya kayanza abakenyezi bahurikiye mu ishyirahamwe garukira ubworozi bariyemerera ko bateye intambwe igaragara uno mukenyezi arongoye iryo shyirahamwe afatiye ku turorero arerekana ingene inyigisho zabagiriye akamaro twari twaratangiye ubwa mbere turatangira kuziganya turagura ingurube ingurube tugura imwe imwe tugura imwe imwe ubu tugeze ku ngurube mirongo itandatu n'umunani ku ntama mirongo ibiri n'imwe tugeze ku mpene cumi n'icenda inka zitanu ejo buri twaragiye turiga ibintu byo kudandaza ubu rero twe ntitwifuza kuguma turi abadandaza gusa twifuza natwe kuba abagwiza tunga ejo buri twaragiye rero muri ikode turiko turaraba imigambi twari tugeze baraza baratugendera baratugenzura bararaba aho twororeye bararaba imirima dufise baca baduha ingurane y'imiliyoni icyenda baziduhaye ku icumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu mugabo ku icumi n'indwi z'ukwezi kw'icyenda twari duhegeje kuriha kugira bafashe abakenyezi bipfuza kwinjira mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bari kure y'aho ayo mashyirahamwe akorera haratowe uburyo bushasha buzotuma umuntu aho ari hose bimworohera hakoreshejwe ubuhinga bwa none bita finance digitale mu gifaransa marie louise kamikazi amenyesha ko bazokoresha uburyo bwa telefone izohora ibafasha kuziganya no gusaba ingurane batarinze kuva aho baba desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndagusuhuje kandi ngo ikaze muri iki kiganiro ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi ni ikiganiro gihagarariwe na nige na roger mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mugiye kubana nitwa nishimwe ariete mbahaye ikaze kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kuboneza urubyaro bibarirwa mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere twakwita karemano harimo urunigi kubara ukwezi k'umugore ndetse no kwiyakana igice cya kabiri harimo gukoresha agakingirizo inshinge ibinini agapira ko mu mura agapira ko mu kuboko no kwifungisha burundu ku bagabo nubwo bimeze bityo ariko buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bumunogeye azakoresha aboneza urubyaro akabiganiraho na muganga uri bumufashe muri icyo gikorwa kandi nanone umubyeyi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri serivisi ahabwa muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza ku kuba hari abatagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro ahubwo abaganga bagahitamo kubikora batabaganirije turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi wabonerejwe urubyaro muri ubwo buryo ndetse nyuma bikaza kumugiraho ingaruka turaza gusoza twumva ikimpuguke ku buzima bw'imyororokere ivuga kuri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi ntimujye kure za radiyo yanyu ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mu kanya
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
itegeko nimero mirongo ine n'icyenda akarongo kaberamye ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ryo kuwa makumyabiri na kabiri mutarama ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi ingingo yaryo ya karindwi ivuga ku burenganzira ku makuru ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guha uwo asuzuma amakuru nyayo anoze kandi akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera kumumenyesha akamaro kabyo n'inkurikizi zishobora kubaho umurwayi agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse igihe uburwayi bwihutirwa umurwayi yataye ubwenge cyangwa bidashoboka kumugeraho ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejoyiti eko mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
bamwe mu baturage batuye mu karere ka gicumbi bavuga ko guhitirwamo uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'uko bamwe baba batazi uburyo bwo kuboneza urubyaro no kuba bamwe badafite amikoro yo gukomeza kubyara bityo abaganga bakaba babikora batabagishije inama ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu rugamba jonathan njye numva impamvu abaganga bahitiramo ababyeyi uburyo bwo kuboneza urubyaro ari uko babona ibikwiriye umubiri w'umubyeyi wenda ko baba bamaze kubapima mbere baba bazi ibijyanye n'umubiri wabo wenda byabagwa nabi bakaza kubahindurira numva ariyo mpamvu ni imyumvire mike y'abaturage abaganga ubundi ntabwo ari bo bakagombye kugira bagomba kudukangurira nyine ubundi ni uburyo bw'ubujiji ari byiza ni uko wabitekerezaho n'ibyo waba ugiye gukora ese ko rero ko rero babyize njye nakuvuga ngo nahitiramo kukugira ntabwo nkajya nshaka guhitamo nkahitamo ibi- ibitari bidahuye n'ibyo na- nashatse Ya, ariko muganga kubera ko arabyize niwe ugomba kubisobanura nyine hariho igihe bakureba bakavuga bati wowe turabona nta bushobozi ufite byara bake kandi nawe rero watekereza n'intuza n'imvune n'iki n'ubujyaha bi- byose ugasanga nawe wakwitiramo umwanzuro ahubwo ukagira amahirwe n'ubwo umuganga yakubwira ati boneza uhita umubwira uti ahubwo mwari mwantindiye aba nta kibazo kuko baba babona n'ubundi bushobozi afite adashoboye kurenza aba bana agize iki agiye kubyara nk'indahekane bakavuga ati mbashoboye umwe n'umwe gusa nta bindi muri icyo gihe impamvu umuganga yabigukorera bwihishwa aba bantu baba bari barigize nk'indaya muri make ariko natwe urebye ntabwo batugirira nabi ubundi ni- tugi- aba ari akamaro baba ngo umuntu atayisamiramo ikindi numva kibitera ari uko abaganga wenda baba babona abo babyeyi badafite ubushobozi buhagije bwo kubyara abana benshi bigatuma baba baboneza urubyaro rugamba arakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza yagiranye n'abo baturage bati hari igihe muganga aba abona bari kubyara abo badashoboye kurera agahitamo kubikora atababwiye ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe Tugeze rero mu mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu ndabona Christelle Uwikeza yamaze kuhagera. Christelle uraho neza?
yego ndawo meze neza wowe Nanjye meze neza cyane. Nguhaye ikaze muri studio.
urakoze cyane Hanyuma rero ndabona hari ibitekerezo wamaze gukusanya kuri iyi ngingo, reka nguhe akanya ubitugezeho.
urakoze cyane bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo iri kugaruka ku cyakorwa ngo ababyeyi basobanukirwe uburenganzira bwabo mu kugira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro nababwira ko ubu butumwa twabwakiriye binyuze kuri nimero whatsapp y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe reka duhere ku butumwa bwa kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro aho yagize ati ku babyeyi bahitirwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari kuba badasobanukiwe uburenganzira bwabo ibihuha bumvana abantu batandukanye rero icyakorwa ni uko buri wese uganye serivisi zo kuboneza urubyaro yajya asobanurirwa neza uburyo butandukanye bukoreshwa bakanafashwa guhitamo uburyo bubanogeye naho nsengimana erike wiherereye mu karere ka bugesera yagize ati kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro baba bavukijwe uburenganzira bwabo yasoje avuga ko mu gihe bigaragaye ko umubyeyi yahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ababigizemo uruhare bajya bakurikiranwa mu mategeko naho nzambazimana tereso ruherereye mu murenge wa gitega yagize ati habayeho abaganga bihariye bahora ku bigo nderabuzima n'ibitaro byafasha ababyeyi kandi bigatanga n'umusaruro kuko abo baganga bajya baba hafi y'abo babyeyi bakabasobanurira neza ibijyanye no kuboneza urubyaro dukomeza theogene gasasira we yagize ati umubyeyi wese agomba kwihitiramo uburyo bumunogeye yishimiye butanamubangamiye dukomeza ntawumvugiye augustin we yagize ati bamwe bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha bitewe n'imyumvire bityo bakabyara umubare w'abana badafitiye ubushobozi bwo kurera bigatuma kwa muganga babahitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro yakomeje avuga ko hari n'igihe biterwa n'ubuzima bw'umubyeyi ati urugero hari ababyeyi babyara bigoranye bafite ibyago byinshi byo kuba bahasiga n'ubuzima kandi bikagaragara ko bagifite ubushake bwo gukomeza kubyara ati aho rero hari igihe bamuhitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro Nirora Emmanuel we yagize ati ababyeyi ntibarusheho gusobanukirwa uburenganzira bwabo kuko bahura n'ingaruka zitandukanye ziterwa no kuba nta makuru ahagije babifiteho naho Uwera Donata yagize ati serivisi zo ku mavuriro zishinzwe gufasha ababyeyi kuboneza urubyaro bajya bakora ubukangurambaga ku babyeyi bagasobanurirwa neza bagahabwa n'amakuru meza kandi yizewe tuyizere seti uherereye mu karere ka kamonyi we yagize ati igikwiriye gukorwa ni uko ababyeyi bajya bigishwa ibijyanye no kuboneza urubyaro mbere kuko byafasha guhitamo neza uburyo bishimiye mu kuboneza urubyaro nawe uwamahirwe georgette we yagize ati kuboneza urubyaro umubyeyi agomba kubigiramo uruhare kuko ni uburenganzira bwe aho usanga amadini amwe n'amwe ashishikariza abayoboke gukoresha uburyo bwa gakondo ati rero icyakorwa ni ugusobanurira neza ababyeyi bagana serivisi zo kuboneza urubyaro bagahabwa amakuru ahagije n'abaganga babishinzwe namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe ndasubiramo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mwayikoresha no kuri watsapu njye twari kumwe na christelle uwikeza ariyete wasubirana ijambo
ndabashimiye mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya watsapu ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ubutumwa mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire tuzaboheraho mu kiganiro ejo cy'ubutaha hari bamwe mu babyeyi b'abagore bavuga ko muri gahunda yo kuboneza urubyaro nta burenganzira bahabwa bwo kwihitiramo uburyo bumva bubanogeye uwiduhaye francine ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'umunani utuye mu murenge wa byumba mu karere ka gicumbi avuga ko abyara bwa mbere abaganga bamubonereje urubyaro bakoresheje uburyo bw'agapira atabizi nyuma bikaza kumugiraho ingaruka z'uburwayi ibi akaba bigarukaho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique reka tubumve
naratwise ndangije gutwita nyine tukajya tujya gupimisha bakatubwira ngo tuzaboneza urubyaro ngo habaho inshinge ibinini n'agapira k'imyaka itatu ak'itanu n'ak'icumi nuko bakatubwira uti se nkawe nurangiza kubyara uzakoresha akahe narabyaye mbyara neza ndangije kubyara barambwira ngo ngwino hano ndagenda barambwira ngo bagiye kuntera ikinya mu kaboko ngiye kwa nyine ari ubwa mbere nari mbyaye sinari nzi ngo nibyo bagiye kunshiramo ndaryama nuko bakashyiramo ariko ntabyo uwo mwanya ntabwo nabimenye ndataha ngeze mu rugo ntegereza bya bintu uko bizaza ndabibura tujya mu isoko nyine urabona ni sosiyete turaganira bavuga ukuntu abandi bari mu mahonapo ndavuga ati ngiye nta honapo mbamo ngo katurebe ngira gutya akaboko ngo kadukandewe bakanda bambwira ati yewe harimo nk'agapira k'imyaka itatu navuga ati mana we ati sinari nzi yuko karimo bakimara kukanshyiramo ntabyo nari nzi hashize nk'ukwezi ako nyine umutwe ukajya urya noneho makaniye abandi ngo simba muri ona pabambwe ati katurebe nyine nuko bakadushyiramo kwa muganga batatuganije ukumva barakubwiye ngo ni ikinya yaba bahiteshamo umuntu bakambwira ati ngewe wenda mu mpa ak'itanu cyangwa ak'icumi nangwa ugatangira kuri ibyo binini ariko kwa kubona abakobwa ngo bari kugenda batwara amadari benshi nyine barakujijisha bakagukubita ari akantuza akakubwira ngo ni ikinyakanda ariko agushyize ubu ni bwo wenda nzaba mbimenye nzaboneza ko nzakoresha ak'icumi wowe ujya kwa muganga kubyara no muri gahunda zo kuboneza gahunda yo kuboneza nta burenganzira wayigezemo
ntabwo nagize kuko iyo mbugira mba narahisemo sinahisemo rero nararyamye numva bagashyizemo ntabizi bambwira ngo ni intuza ngo ni ikinya ubwo burenganzira si ubona bukenewe burakenewe bazajya batuganiza baguhitishemo bakwicaze n'umugabo hari n'ukuntu umuntu aba yibaniye neza n'umugabo wenda baba babyanye nka babiri wenda umugabo ari we ushaka akaba ari we wanafungisha mukibyarira abo ngabo ariko ntabwo baduhitishamo ugasanga ntabwo nk'abagore nka barenze icumi bagenda basamira mu ntuza mu- mu dupira hano mu isoko nyamara yarahisemo yafata n'urwo rushinge cyangwa ibinini nangwa ko ngako k'imyaka icumi ariko ntabwo batuganiza bazajya batuganiriza arakoze uwiduhaye francine umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko yabonerejwe urubyaro nta ruhare yabigizemo ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri nimero yacu ya whatsapp ariyo zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter aho wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe dukomeze n'ikiganiro ejo hashize imyaka icumi mu rwanda gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwa mu bikorwa ariko iyo urebye mu myaka cumi n'itanu ishize mu rwanda iyo gahunda yarazamutse iva ku icumi ku ijana igera kuri mirongo ine n'umunani ku ijana aho usanga umubyeyi umwe muri babiri aba yaritabiriye iyi gahunda itegeko nimero makumyabiri na rimwe akarongo kaberamye ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryo kuwa makumyabiri gicurasi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryerekeye ubuzima bw'imyororokere y'abantu rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere no kwihitiramo uburyo bumunogeye bwo kuboneza urubyaro rivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku buzima bw'imyororokere no kwihitiramo uburyo bumunogeye bwo kuboneza urubyaro ntawumushyizeho agahato kandi akabanza akagishwa inama na muganga mbere yo gufata umwanzuro ni mu kiganiro umunyamakuru w'ikiganiro ejo david hitimana yagiranye na dr aniseti nzabonimpa akaba ari umushakashatsi n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere E, nitwa Dr Aniseti Nzabonimpa nkaba ndi impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kandi nkaba ndi n'umushakashatsi nyine mu bijyanye na gahunda z'ubuzima bw'imyororokere e, nibyo koko gahunda yo kuboneza urubyaro imaze imyaka myinshi ishyirwa mu bikorwa ariko turebye by'umwihariko nko mu myaka cumi n'itanu ishize e, tubona ko abakoresha gahunda yo kuboneza urubyaro bavuye mu icumi ku ijana bakagera muri za mirongo itanu ku ijana ibiro bikaba bigaragara koko ko abantu bagenda bitabira gahunda yo kuboneza urubyaro aho bigaragara ko nk'umugore umwe kuri babiri koko mu rwanda akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kandi bwa kizungu ni ubuhe burenganzira noneho umuntu afite eh, ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere E, iyo turebye mu mategeko yo hirya no hino ku isi e, ariko tukagaruka no mu mategeko yo mu rwanda e, tubona ko uburenganzira ku buzima bw'imyororokere ari ndakumirwa ku muntu uwo ari we wese ahangaha navuga nk'itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere ku bantu e, ryo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho rivuga ko umuntu wese yaba umugore umugabo umwana n'umuntu mukuru bose bafite uburenganzira bungana ku guhabwa amakuru no guhabwa serivisi z'ubuzima bw'imyororokere e, iri tegeko rero rigashyiraho wenda nk'imirongo ngenderwaho e, aho rivuga riti umuntu wese ashobora e, kujya kwa muganga agahabwa zino serivisi kandi akihitiramo serivisi e, agomba guhabwa ndetse agahitamo n'aho agomba kuyifatira e, ndetse n'ugomba kuyimuha e, ariko bakanongeraho nko nk'umuntu udashobora kwifatira icyemezo aha turavuga nk'umwana e, uri munsi y'imyaka cumi n'umunani cyangwa umuntu ufite e, wenda nk'ubumuga runaka bushobora gutuma adashobora gufata icyemezo hanga ndashaka kuvuga wenda e, adashobora wenda gufata icyemezo kubera i- ubumuga wenda bwo mu mutwe ku mitekerereze ye ahangaha niho bavuga ko uwo muntu agomba guherekezwa e, n'umubyeyi cyangwa undi wese umurera cyangwa umureberera kugira ngo ahandi atashobora kwifatira icyemezo e, afashwe kugifata ariko noneho ahabweho ko serivisi we cyangwa abamureberera kuko e, bashoboye kumuhitiramo e, ahangaha ngira ngo wenda ni ukwitiranya kubera ko ubundi e, politiki y'igihugu yo kuboneza urubyaro e, ihamya ko kuboneza urubyaro ari ku bushake bw'umuntu kandi ko nta muntu ugomba guhitiramo undi gahunda e, ndetse n'umukozi wo kwa muganga amakuru atanga nayo kugira ngo afashe umuntu kwihitiramo amubwira e, ibyiza bya buri buryo ndetse wenda n'ingorane ashobora gu- ku- kubona e, ku buryo wenda runaka bitewe n'uburyo bumunyuze uhuye n'amaraso ye cyangwa ubudahuye n'amaraso ye ikindi navuga ni uko em, e, ubundi e, abaganga ba- bigishwa ko bagomba gutanga amakuru yose ku ku buryo bwose bwo kuboneza urubyaro ariko bagakora n'ibizami ngenderwaho kugira ngo bamenye uburyo umuntu runaka eh, agomba gukoresha buhuye n'amaraso ye aha niho rero akenshi usanga nk'umuganga ashobora kubwira nk'umuntu waje muri gahunda yo kuboneza urubyaro akamubwira ati wenda ndabona ubu buryo butakubereye ahubwo ndabona wakoreshwa
babyeyi babyaye